mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi shoti wayivuzi mu burundi kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mwadukurikira no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti turi kumwe ni eugenie mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na mugenzi wanjye edi rwema nanjye ndabasuhuje amakamyo yongeye kwemererwa gukoresha umupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda none umunyu sinkucyuye n'uwari kumfasha w'umunyayuganda wari wavuze ati uze nkufashe ntacyo ampaye umupaka urafunze ntawo nanyura haba mu gishanga yo ntawo nanyura natinye kujya none ko mwe n'abantu bakaba bati nta muntu ugomba kunyura muri duwani umupaka urafunze kereka amakamyo nanyura agomba kunyuramo uwo ni umwe mu banyarwanda baturiye umupaka wa gatuna wari wibwiye ko gukomorera amakamyo ngo yambuke umupaka byaba bivuga ko n'abaturage bemerewe kuba bakwambuka bakajya muri uganda
urwego rushinzwe kurwanya ruswa mu gihugu cya pakistan rwataye muri yombi al zardari wigeze kuyobora icyo gihugu
urukiko mu buhinde rwahanishije abagabo batatu igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose bazira gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka umunani mu ntara ya kashmiri
ibinyamakuru bitatu mu burusiya byasohoye inkuru isa ku rupapuro rwabyo rwa mbere byibaza impamvu y'ifatwa ry'umunyamakuru ivan gorinov uzwiho kwandika inkuru zicukumbuye
abagabo bari ku mapikipiki bishe abantu mirongo ine na batatu mu bitero bakoze mu majyaruguru ya nigeria basahura n'amatungo izo rero ni zimwe mu nkuru twabateguriye tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu mwanya mube hafi ya radiyo yanyu turahera no ku makuru avugwa hirya no hino ku isi reka duhere muri mali aho abantu babarirwa muri mirongo cyenda na batanu bishwe n'abagabo bafite intwaro bateyeho umudugudu kuri uyu wa mbere muri mali rwagati hari mu ijoro ryakeye ryo kuri uyu wa mbere muri mali nyine aho barashwe barashwe kandi n'amazu haratwikwa umunyamakuru wo mu karere yabwiye serivisi y'igifaransa y'ijwi ry'amerika ko icyo gitero cyari kibasiye umudugudu wa sobanetu hafi y'umujyi wa muputi mu gihugu cya mali hagati yavuze ko umubare w'abapfuye ushobora kuzamuka ukarenga ijana amakuru yabanje gutangazwa yavugaga ko uwo mudugudu utuwe n'abo mu bwoko bw'abadogon ushobora kuba watewe n'abarwanyi bo mu bwoko bw'abafurani hashize imyaka muri mari havugwa umwuka mubi hagati y'abahinzi b'abadogo n'aborozi b'abafurani ku itariki makumyabiri n'eshatu y'ukwezi kwa gatatu abafurani bagera ku ijana na mirongo itandatu barishwe ubwo abagabo bari bafite intwaro bateye umudugudu wa ogosagu muri ako karere abahinzi b'abadogo bashinjwa icyo gitero ibihumbi by'abanyahayiti byigaruriye imihanda mu murwa mukuru paul prince bamagana ibyo bita ruswa yamunze abagize guverinoma iyo myigaragambyo yaranzwe n'imvururu no kurasana byaviriyemo urupfu rw'abantu babiri abigaragambye barasaba ko perezida Juvenal Moise yegura ku mirimo ye baramushinja ruswa no gusesagura umutungo wa leta abo bigaragambya biyemeje gukomeza imyigaragambyo kugeza ibyo basaba byubahirijwe imvururu zatangiye ubwo abigaragambye basatiraga urugo rw'umukuru w'igihugu bikaba ngombwa ko polisi ikoresha ingufu kubirukana amashusho ya videwo yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abigaragambye batera amabuye izindi nyubako ziri hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu zirimo na ambasade y'igihugu cy'ubufaransa mu bindi perezida moise ashinjwa harimo kurigisa amafaranga yavuye mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli hagati ya haiti na venezuela mu mpera y'ukwezi gushize urukiko rushinzwe imari ya leta rwagejeje kuri sena raporo ikubiyemo ibirego n'amakosa yakozwe na perezida moise ni ibirego perezida moise ahakana akavuga ko ibyo birego bishingiye ahanini ku mpamvu za politiki amakuru tuyakomeze mu gihugu cya nigeria aho abagabo bari ku mapikipiki bishe abantu mirongo ine na batatu mu bitero byakozwe mu majyaruguru y'igihugu cya nigeria basahura n'amatungo ibitero byabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu muri leta ya sokoto kure mu majyaruguru hashyirwa n'ingerazuba bw'igihugu abanyarugomo bavumbutse aho bari bihishe mu ishyamba bavudukana n'amapikipiki mu midugudu batangira kurasa ku baturage nta kurobanura nk'uko byavuzwe na abdulahi dan Dantani wo mu mudugudu wa Satiru wishwemo abantu cumi n'umunani mu karere ka Raba y'intara ya Sokoto abagabo bitwaje intwaro batwaye amapikipiki mu midugudu ine ni umudugudu wa Rukuni Tsage Gire n'uwa Karfu bishemo abantu makumyabiri na batanu byavuzwe na Ibrahim Kawoje umwofisiye mukuru muri polisi ya leta ya Sokoto yavuze ko abateye batwaye n'amatungo menshi Kawoje yatangaje ko n'abandi bantu bane batawe muri yombi mu bifitanye isano n'ibyo bitero abo barimo umugore watangaga amakuru ayaha abo banyarugomo wari wihinduye uwo bise umugore w'uburakari mu bindi bitero mu mudugudu wa Satiru mu karere ka Isa muri leta ya Sokoto abagabye igitero barashe abantu cumi n'umunani hanyuma biba amatungo perezida wa nigeria muhammadu buhari mu itangazo rye ry'ejo ku cyumweru nijoro yamaganye ubwo bwicanyi yumvikanishije ko abateye bimuteye umubabaro mwinshi akavuga ko abo bagabye ibyo bitero n'ababatumye bazabibazwa imbere y'amategeko
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibinyamakuru bitatu mu burusiya byasohoye inkuru isa ku rupapuro rwabyo rwa mbere byibaza impamvu y'ifatwa ry'umunyamakuru ivan gorunov uzwiho kwandika inkuru zicukumbuye muri iyo nkuru ibinyamakuru vedomosti komosta na rbc birasaba ko hakorwa iperereza ku ifatwa ry'uwo munyamakuru bivugwa ko ashobora kuba yaranakomerekejwe akimara gufatwa umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka wo wavuze ko ifatwa rya goronov ari ikimenyetso cy'uko leta ikomeje kwibasira no guhohotera abanyamakuru bigenga ibyo binyamakuru byanditse ko bitemera na gato ibimenyetso ubushinjacyaha bwagaragaje bivuga ko ari uburyo n'uburyo yafashwemo bigaragaza ko yazize umwuga we gorunov yandikira ikinyamakuru meduza umwunganira mu mategeko pavel chikov yabwiye itangazamakuru ko basabye ibiro bishinzwe iperereza gutanga ibisobanuro ku bikomere uwo munyamakuru afite ifatwa rya gorunov ryatunguye benshi byaviriyemo abantu benshi kujya kwigaragambya imbere y'ibiro bikuru bya polisi mu mujyi wa moscow imyigaragambyo nk'iyo yanabaye mu yindi mijyi y'uburusiya
urukiko rwo mu buhinde rwahanishije abagabo batatu igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose bazize gufata ku ngufu umwana w'umukobwa w'imyaka umunani mu ntara ya kashimiri y'ubuhinde icyo cyaha cyakurikiranywe ku rwego mpuzamahanga cyanarakaje benshi uwo mwana w'umuyisilamukazi yashimuswe mu kwezi kwa mbere ubwo yari wenyine aragiye indogobe yakorewe iyicwarubozo baramukurura bamufata ku ngufu inshuro nyinshi mu rusengero ruto rw'abahindu iminsi itanu nyuma yaje kwicishwa amabuye umurambo we bawujugunya mu ishyamba hafi y'intara ya katuwa abo bagabo batatu bahamijwe icyaha barimo uwahoze ari umutegetsi muri guverinoma hamwe n'umwofisiye muri polisi abandi bofisiye batatu bahanishijwe igifungo cy'imyaka itanu bitewe no gusibanganya ibimenyetso umugabo umwe yagizwe umwere naho umwana azaburanishwa mu rundi rukiko uwo mwana w'umukobwa wafashwe ku ngufu ava mu muryango w'aborozi b'abayisilamu bagendana amatungo yabo bayashakira ubwatsi yibasiwe mu mugambi wo gutera ubwoba abo muri uwo muryango kugira ngo bave mu karere kiganjemo abo mu bwoko bw'abahindu ibyo bivugwa n'abakoze amaperereza mu mujyi mu mijyi yose y'ubuhinde abaturage bararakaye bihereza imihanda basaba ubutabera kuri uwo mwana w'umukobwa urukiko rw'ikirenga narwo rwategetse ko urubanza uh, rugomba kubera muri leta baturanye abunganira uwo muryango w'umwana w'umukobwa bavuze ko bazajurira urukiko rwisumbuye ku gihano cy'urupfu ese w'umwana mbere y'uko urubanza rusomwa yari yavuze ko ubutabera buzaboneka ari uko abo bagabo bamanitswe radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro murabikurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi short waves mu burundi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri
amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari u rwanda rwakomoreye amakamyo yikorera imizigo iremereye kongera gukoresha umupaka wa gatuna uhuza icyo gihugu na uganda icyakora hari abanyarwanda basanga bidahagije gukomorera ibinyabiziga mu gihe bo batemerewe kwambuka mu gihugu gituranyi umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yanyarukiye gatuna aratubwira uko yasanze hifashe ikigo rwanda reveni otoriti kiravuga ko ari mu igeragezwa ryo kureba niba imirimo y'ubwubatsi bw'ibiro bya gasutamo ihuriweho ku mupaka wa gatuna itabangamira urujya n'uruza rw'amakamyo atwara imizigo iremereye kuva mu kwezi kwa kabiri y'umwaka bibiri na cumi n'icyenda nibwo ubutegetsi bw'u rwanda bwatangaje ko kubera imirimo ikorerwa ku mupaka wa gatuna amakamyo aremereye agomba kunyura ku mupaka wa kagitumba mu burasirazuba bw'u rwanda na cyanika mu majyaruguru y'u rwanda yombi ihuza u rwanda na uganda ijwi rya amerika igera ku mupaka wa gatuna kuri uyu wa mbere ahagana mu ma saa sita z'amanywa nta kamyo n'imwe mu ziremereye zakomorewe zahagaragaraga kandi nta n'iyari yagatambutse mu makuru twabashije kumenya iyo mwumva ihinda si imwe mu makamyo yikorera imizigo iremereye mu zakomorewe ahubwo n'imashini ntoya ikora imirimo y'amasuku kuri uyu mupaka kugeza ubu bigaragara ko urujya n'uruza kuri umupaka wa gatuna rusari ntahari ntarwo imirimo yo kubaka ibiro bya gasutamo ihuriweho ku mupaka wa gatuna ku ruhande rw'u rwanda biboneka ko yegereza ku musozo nubwo nta kamyo n'imwe yahagaragaraga mu zakomorewe aha ku mupaka wa gatuna amakuru yo gukomorera amakamyo yikorera imizigo iremereye hari abanyarwanda twahasanze baturutse mu bice bitandukanye bayamenye bakagira ngo nabo bakomorewe kujya uganda byumvikana ko banyotewe kongera guhahirana n'abaturanyi bavuye ko umupaka ufunguye amakamyo ari kugenda umubyeyi yaduhaye inka zagera inka nawe nibona yakugura nibura n'umunyu wo kuba nahiyeho nka kubera imaze kuma kubera nta munyu igikuka kiva uganda mu rwanda nta gikuka tugira mpageze rero ngiye gutaha uretse ko ningeze aha ngaha ngo ndebe ko hari abari kugenda ntabwo bishobotse kwambuka urabihombeyemo rero ndahombye nyine ubwo iyo nka irisura n'abana mu rugo nkanjye ndi umupfakazi umaze gupfusha abagore babiri ariko bamfashe iyo nka yo kugira ngo izeho abana b'imfubyi amata none umunyu sinywa ucyuye sinywa n'agahwa ko kurya n'uwari kumfasha w'umunyayuganda wari wavuze ati uze nkufashe ntacyo ampaye umupaka urafunze ntawo nanyura haba mu gishanga yo ntawo nanyura natinye kujya none ko mwene bakaba bati nta muntu ugomba kunyura muri duwani umupaka urafunze kereka amakamyo nayo agomba kunyuramo ku ruhande rumwe kurekura amakamyo agatambuka ku mupaka bagatuna ni inyungu ku rundi ni igihombo igihe cyose aba banyarwanda bazaba batemerewe guhahirana n'abaturanyi inyungu zo zirahari ni nyinshi nkanjye n'ubundi mu cyiciro cya mbere inyungu irahari leta iri kwinjiza imisoro ariko nkanjye ndi kuhahombera kubera inzara mwese n'umwana wanjye yabaga i bugande nkajya kumusura nawe akaza kunsura nkaba ntatinyuka kurenga hano ku mupaka ubwo hari inyungu irimo kuri aba banyarwanda bakumva bakomorerwa bagakomeza kugenderana n'abaturanyi ba uganda inaha igitoki kigeze kuri magana abiri mirongo itanu ariko i bugande igitoki ni ijana babuze aho babigurisha mwese niba mpengeye ntaduhingira magana atandatu none magana atandatu harimo ibiro biro bine by'ibitoki none naho harimo ikiro kingahe na kibiri na gitatu ntabwo kirimo gusa numva nta inzara itagiye kutwica bafungure n'abantu bajyeyo niba mfite umwana wanjye hakurya nashyingiyeyo njye kumusura n'abazansuri ubwo twari ku mupaka wa gatuna kandi twagumye kuhabona abanyayuganda bari batembereye mu rwanda ariko nabo bakavuga ko bemerewe gutembera gusa nta kintu bambukanye mu rwanda uyu yatubwiraga ko bimubabaje kuba yaba n'ikiro cy'ibishyimbo cyangwa igitoki adashobora kugishyira ku igare ngo yambuke mu rwanda mfite ikiro cy'ibishyimbo ntabwo wakizana ni ugutemba sinzi ikiyabaye mu rugo ni hehe rwakatambara vileji chone ndi rwakatambara seru hano ndi umunyaruganda ati nkarita kunuye kino y'ibihimba ntikajya irajyaho ntibane ngo irajyaho ntibane ngo n'ikitoki ntikajya itagare tuvugana n'umwe mu bashinzwe abinjira n'abasohoka mu rwanda ku mupaka wa gatuna yatubwiye ko impamvu nta kamyo ziratangira kuhagera nyinshi zituruka ku byambu bya kure kandi ko itangazo rizikomorera ryari rimaze igihe gito rigeze hanze agakeka ko binashoboka ko hari abataramenya ayo makuru kuva ibinyabiziga biremereye byakumirwa kunyura ku mupaka wa gatuna benshi mu bahakoreraga utwabo bavuga ko babihombeyemo bikomeye bari bafite amazu bakodesha none uri kubona amakamyo barayimuye umupaka usa n'ufunga amakamyo ajya kagitumba ni ukuvuga ngo abantu bakodeshaga ayo mazu bayavuyemo izo nzu zibereye aho ngaho uri kuvuga ko n'abantu bafite amacumbi nabo barahombye kubera ko abantu babaga muri ayo mazu bagiye gukorera hehe ku yindi mipaka bwana richard sezibira minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yahamirije abanyamakuru ko izi kamyo ziremereye zirakoresha umupaka wa gatuna mu gihe cy'ibyumweru bibiri mu buryo bw'igerageza muri ibi byumweru bibiri ababishinzwe bifuza ko iyi mihanda cyane cyane bayikorera tesita kuyikorera tesite rero ni ukureka imodoka zose eh, n'iziremereye zigacamo basanga nta kibazo gihari bigakomeza basanga harimo ibigomba kongerwa kunoza muri uwo muhanda ku rwego rwa tekinike bikabanza bikanozwa aho byarangira byose umupaka ugakoreshwa nka nk'uko bisanzwe So, mu gukumira ibinyabiziga biremereye hari abahise bavuga ko u rwanda rwafunze umupaka kubera icyuka kibi hagati yarwo n'abaturanyi ba uganda ariko rwo rukavuga ko icyabayeho ari ukugira ngo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga biremereye rutabangamira imirimo yahakorerwaga kuva mu mpera z'ukwa kabiri kandi nibwo u rwanda rwatangiye gukumira abanyarwanda kujya mu gihugu cya uganda rwanga ko bagerayo bagahohoterwa byitezwe ko imirimo yo kubaka uyu mupaka wa gatuna nigera ku musozo izateza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka iri geragezwa ryatangiye ku itariki icumi z'uku kwezi kwa gatandatu rizarangira kuri makumyabiri na kabiri nk'uko bigaragara mu itangazo ry'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro eh bagira ubusa ijwi ry'amerika igatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda
Eric urakoze tuve ku mupaka w'u Rwanda na Uganda tujye mu burengerazuba bw'u Rwanda aho abashinzwe imicungire y'uruganda rw'amata rwa Giheke eh, rwo muri ako- mu karere ka Rusizi batavuga rumwe n'abayabagemurira ubuyobozi bw'uruganda buravuga ko butabona umusaruro wo gutunganya mu gihe abarugemurira amata bo barushinja imikorere mibi irimo no kubahombya ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Temistokre Mutijima uri aho mu burengerazuba bw'u Rwanda imicungire y'urwo ruganda rw'amata rwa giheke iheruka kwegurirwa uruganda rwa inyange rutunganya ibikomoka ku mata n'imbuto aha mu rwanda ni nyuma y'aho koperative y'aborozi yarucungaga iguye mu gihombo cyatumye yambura bamwe mu barugemuriraga ayo mata urwo rwuzuye rutwaye arenga miliyoni magana ane na mirongo inani mu mafaranga y'u rwanda rukagira ubushobozi bwo gutunganya nibura litiro ibihumbi icumi z'amata ku munsi mbere y'uko rwubakwa inyigo yari yakozwe n'inzego zishinzwe ubworozi yagaragazaga ko ayo mata ashobora kuboneka mu turere twa rusizi na nyamasheke turi muri zone rwubatsemo ubuyobozi bwarwo buravuga ko nta na kane ku ijana by'uwo musaruro wakabaye uva muri utwo turere twombi rushobora kubona amata ava muri iyi zone uruganda rwubatswemo nta nubwo turashobora kugera kuri kane ku ijana yaba akenewe ku munsi uruganda rurimo rurakora mu gihombo kuko amata turi gukoresha uyu munsi turi kuyakora akoze urugendo rurerure amwe ari kuva mu kamira andi akava nyagatare birumvikana yuko rero kuvana amata nyagatare ukavana mu kamira ukayageza hano ahaza ku giciro n'ubundi kuko ibiciro byashyizweho na minisiteri ifite ubucuruzi mu nshingano zayo n'ubundi nibyo biciro biba byahawe umworozi hariya i nyagatare cyangwa se mu kamira namwe rero murumva ko iyo wongereho urwo rugendo rwo kuyageza ahangaha iritiro rigera ahangaha mu by'ukuri yahenze ubu ni bwana isironi hategekimana uyobora uruganda rwa giheki uko kutabona umusaruro uturutse muri zone uruganda ruherereyemo birasa nk'aho bituruka ku buryo rukoranamo n'abarugemurira amata bayavanye mu borozi bakunze kwita abacunda nk'ubu muri litiro magana abiri na makumyabiri n'icyenda nakusanyije muri kenzeni y'ukwezi kwa gatanu ni amafaranga m- magana arindwi na mirongo inani nungutsemo gusa rero ugasanga ni igihombo ku muntu uyajyana hariya kandi bo mbona niba bagurisha akabido ku bihumbi bibiri magana atatu mbona bakwiye kutwongerera amafaranga kugira ngo natwe tubonemo akanyungu nk'umuntu uhagurutse mu rugo ajya kuyashaka agacyura amafaranga magana arindwi ese yazakugeza kuri mitiweli wazarihira umwana mu ishuri ubwo rero kugira ngo bikomeze bipfa gutya babyihora basi twebwe twaba twishimiye ko uru ruganda ruje ariko ruzaduteza imbere aho kugira ngo ruduteze imbere ahubwo turi kujya inyuma amabwiriza agenga igemurwa ry'amata aho ku ruganda ateganya ko nibura amata atakabaye arenze amasaha abiri ataragemurwa nyuma yo gukamwa abashinzwe amakusanyirizo yayo bakavuga ko nta bikoresho uruganda rwatanze byatuma ibyo byubahirizwa iyi ikaba indi soko y'igihombo kuri bo nk'ubu ngubu mu byumweru bibiri bishize twashoboye gukusanya amata eh, agera kuri litiro igihumbi magana ane na mirongo ine n'umunani muri iyo litiro magana atandatu na cumi n'icyenda twasanze twazikereramo hafi mirongo ine na kabiri ku ijana y'amata twari tumaze gukusanya ubwo rero ni ukuvuga ngo koperative yagiye ku ruhare rwo kwishyura ayo mafaranga ayo mata kandi eh, yaradupfiriyeho kubera kubura ibikoresho abashinzwe imicungire y'urwo ruganda rwa giheke bo bakavuga ko ibikoresho byatanzwe ahubwo bitarimo gutanga umusaruro byakabaye bitanga ikigaragara cyo kuba uruganda rutabona umusaruro si uko udahari ahubwo mu ndorerwamo y'abakabaye bawuruha twebwe kuvana amata mu giturage bayaduhera amafaranga ijana na mirongo inani tukababwira ko bagomba tugomba kubishyura mu minsi cumi n'itanu ya minsi cumi n'itanu ikarenga bataraduha amafaranga ngo tubashyire abaturage nabo bakivumbura amata bagatangira kuyajyana he mu giturage kuyagurisha ajya muri kongo nk'aborozi twavuga tuti hariya ntihagomba kubura amata ariko noneho niba umuturage azanye utujerekani tubiri ni urugero agahe hariya agahe n'uyu uhera kwamuha amwihera amafaranga hariya ngo ni ugutegereza ukwezi hari n'igihe ndetse bayabura gusa urumva umuturage ataba ari mu gupfa kandi n'ubwatsi bw'inka tubugura ubuyobozi bw'akarere ka rusizi uru ruganda ruherereyemo ibibazo mu mikoranire y'uru ruganda n'abarugemurira amata bishingiye ku kuba rwaraje basanga mu isoko rya kongo aho bagemuraga amata atabanje gutunganywa umuyobozi w'ako karere bwana kayumba efuremu akavuga ko abo bagomba gusobanurirwa impamvu zo kubanza gucisha amata mu ruganda mbere yo kuyajyana kuri iryo soko basanganywe bariya bantu bita abacunda ba- bamenyereye kujya kugurisha amata muri kongo bari basanzwe bamenyereye gufata amata yabo bakayajyana muri kongo nta kubaza ubuziranenge ntaki turashaka kubigisha kugira ngo tubinjize mu gukora ubucuruzi bwa kinyamwuga Eh, nu- nimvuga ubucuruzi bwa kinyamwuga ni ubucuruzi butanga ibicuruzwa bifite ubuziranenge ni imwe mu ngamba yo kugira ngo tubakorere ubukangurambaga bahindure imyumvire bumve ko bashobora gucuruza eh, mu muhanda bagenda bemye kandi batanga ibintu bifite ubuziranenge birasa n'ibikigoranye ariko ko uruganda rubona umusaruro uhagije w'amata mu gihe abawurushyira barushinja kutubahiriza amasezerano y'imyishyurire no kutagira uburyo buboneye bwo kuyavana mu borozi ahubwo rukarindira abayarugemurira ubwo yari mu ruzinduko mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda mu kwezi gushize kwa gatanu perezida kagame yagarutse ku kibazo cy'imikorere mibi y'izo nganda zitunganya amata zashyizwe hirya no hino mu gihugu ngo zifashe aborozi ariko umusaruro wazo ukaba utagaragara kugeza ubwo zimwe zihagarika imirimo kubera gukorera mu gihombo aho umukuru w'igihugu yashinje bamwe mu bayobozi uburangare mu gucunga ibya rubanda temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu mujyi wa bujumbura aho ni mu burundi habonetse imirambo y'abantu babiri umwe watowe ejo ku cyumweru muri zone rohero undi utorwa kuri uyu wa mbere muri zone kinindo ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloje wirikaneza abapfuye bose n'abagabo uwa mbere yatowe ikiziga muri karitsiye na zone ya rohero hagati na hagati mu gisagara ca bujumbura isaha cumi na zibiri z'agatondo zo kuri uyu w'imana yaramenyekanye yitwa jean marie bukuru akaba yari umushoferi uwo mugabo yaba muri zone ya kanyosha mu manuka bwa bujumbura imodokari yari karatwara yasanzwemo umugozi abajejwe intwaro n'igipolisi bakibaza ko yoba yishwe anikishijwe uwo mugozi nyene igipolisi cavuze ko abagizi ba nabi bakoze iryo bara bataramenyekana ariko amatohoza yatanguye ikiziga kigira kabiri catowe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere kw'ibarabara rya bujumbura rumonge hagati y'amazone ya musaga na kinindo mu manuko bwa bujumbura uwishwe yishwe arashwe nk'uko aba hafi bavyiboneye bavyiganiye itangazamakuru umukuru wa zone musaga antoine rumenyetso yavuze ko yari mu mugwi w'abasuma bari bamaze iminsi biba muri ako gace yiciwemwo kandi ko ari abajejwe umutekano bamwirahiye ni umusuma yari aje kwiba muri kinanira ya gatatu hanyuma abajejwe umutekano baba bamubonye nk'ejo agerageje kubasiga agira ngo yiruke niho baciye bamurasa ibi bintu bimaze iminsi nicyo bituma eh, n'abajejwe umutekano bari hafi bimaze iminsi mengana impararo abasuma baza kwiba muri aya makartiye ya kinanira ya kane na kinanira ya gatatu ko asanzwe ari n'amakartiye afise ngira ibyo yokwibwa n'ejo bundi twaheruka gufata abasuma ba- babiri bamfatiwe kuri uru rugo rumubona rusanzwe ngira yari afise amakuru kuko IGBC batangira imfungurwa kubateshejwe ingo abana ba- usanga ba- babayeho nabi nico cari kimuzanye bamurashe yirutse asimvye uruzitiro mubona hanyuma ahurira n'aryo mashamba arabura aho amenera ariko umwidondoro wiwe ntiwamenyekanye ntibashoboye kumumenya mugabo yoba yari yarigeze ngo kwiba bamurondera amuhebura none yabaye ari uyo nyine mu gisagara ca bujumbura hari hamaze igihe atabiziga bihatorwa kiretse igitero cabaye mu ijoro ryo kuwa mirongo ibiri n'umunani rishirwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi guheza hitwa kukanga muri zone kinama mu buraruko bw'igisagara gihitana abantu bane hamwe n'abatari bake mu manuko bari bamaze iminsi bakomeretswa n'imigwi y'abagizi ba nabi bitwaje imipanga mu ijoro ryo kuri uyu w'imana rishira uwa mbere kandi muri komine mpanda intara ya bubanza mu burengero bw'uburundi abantu bitwaje inkoho bari mu muduga wo mu bwoko bwa kamyonete barateye ahari inyubakwa y'umugambi uri ku butegetsi ni ku musozi witwa rugenge hononekaye ibyo vy'iyo nyubakwa vyonyene kubera amasasu eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika Eroje urakoze kuri iyi nkuru tunyarukiye noneho muri Kongo aho abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bahura n'ibibazo bituma batagera ku ntego zabo uko babyifuza kuko iyo bavanye ibicuruzwa birimo ibiribwa mu gihugu cy'u Burundi abapolisi babifata bitarinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Uvira Vedaste Ngabo bamwe mu bagore twaganiriye b'abarundikazi ndetse n'abo bakongomani bakoresha umupaka bagatumba akavivira bavuye kurangura ibicuruzwa byabo birimo ifu imbuto inyama ndetse n'inkoko bavuga yuko inzego zishinzwe umutekano zo mu gihugu cy'u Burundi zirimo igipolisi zitabemerera kwambutsa ibifungurwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi minsi kuko babifatanye bajya kubifungira kuri brigade y'igipolisi mu gatumba cyiza lisien ni umukongomani ukora ubucuruzi bw'imbuto cy'ibitoki buvira umuntu aragenda i burundi ku mupaka bakamusaba ibyangombwa akabitanga byose akagenda burundi ku isoko akagura agasanga ibintu biteretse mu isoko akagura kubera ko biri mu isoko guhindukira atahiwe dutaha iwacu hano uvira bakakwirukangaho n'amamoto abapolisi bakakwaka ibintu byawe natenda bakagerekaho kujya kugufunga batwatse amandimu n'amafu n'ingoko n'akanyama ndakari gutambuka n'igitunguru ntabwo ushobora kujya i burundi uragura n'igitunguru cya nani cya miri cy'igihumbi uragitambutse barakijyana abo baturage b'abakongomani n'aba barundi basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko bari basanzwe bambutse ibicuruzwa byabo nta kibazo bagize kuko batangaga udufaranga dukeya ku bapolisi bakora mu ibarabara rya bujumbura gatumba ariko mu mpera za kino cyumweru dusoje n'abasanzwe bambutse ibifungurwa badakoresheje imodoka nabo iyi ngingo yo kubabuza kwambutsa ibifungurwa yabagezeho egira neza mari ni umurundikazi ukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka turi ko turaza mu nzira baratwaka ibyacu kubera yuko ngo bahese nta byo kurya byokwinjira ino muri kongo
wowe wari usanzwe ucuruza ibiki ncuruza uburobe n'udukore n'utuvoka ibyo duhuye n'ibyo tudandaza ariko tubamo ubuntu buto buto niko tuko turazira imporera muri kugera mu nzira bikagenda gutya
baratonyanganya utwo twikoreye ngo ntituzane ibifungurwa ino ukuntu byagenze mu nzira baraturihisha bamwe bakagomba kubitwaka ngo babimene mu mazi rukundo shantare acuruza uburobe avuga yuko kutaborohereza gukora ubu bucuruzi bwabo bigiye gutuma binjira mu gihombo mu gihe aka kazi bari basanzwe bakora kari kabatungiye imiryango yabo twebwe twidandariza amarobe nta kindi kintu umuntu adudandaza turondera ubuzima bw'abana nta kindi kintu turondera baduhaye amahora tukareka uturobe mirongo itatu tukatudandaza nta kindi dushaka narimbayeho nambara najya abana bakiga hanyine none babyanse urumva ubuzima buca buhagarara saba abacuruzi bonyine bavuga yuko babangamiwe n'igipolisi cy'u Burundi kibabuza kwambutsa ibifungurwa barangurira mu gihugu cy'u Burundi ahubwo n'abaturage batuye mu mujyi wa Uvira nabo bari basanzwe bagurira imboga ifu ibujumbura kubera ariho ibiribwa bihendutse nabo bemeza yuko batarimo kwemererwa kwambutsa ibyo bifungurwa dufite ikibazo nyine kubera n'ubu atakintu turiko turamugana kuko urumva ibyashara byamaze guhagarara nta muntu ariko arakora ibyashara nta muntu ariko araronka na rasi wumva niko kazi tugakora kugira ngo umuntu aronke ujoba akanyagafuko kamwe ugakunguka igihumbi urumva icyo gihombo kiba cinjiye kandi ubu rose rasiye amakuru ava mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko muri iyi minsi leta y'u Burundi yahagaritse ibicuruzwa by'ibifungurwa biva mu gihugu cy'u Burundi bigana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko abakongomani baza guhahira mu gihugu cy'u Burundi ari benshi bityo bigatuma abaturage b'abarundi basonza ndetse n'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibiribwa ku masoko bikazamuka ubuyobozi bwa sosiyete sivile muri teritwari ya Uvira buvuga yuko buzaganira na sosiyete sivile mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo barebe uburyo leta y'u Burundi yadohorera abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo vedaste urakoze kuri iyi nkuru ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana n'umuvugizi wa minisiteri y'umutekano mu burundi ariko ntiyitaba telefone ngo adusobanurire ibitangazwa n'aba baturage radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye ntaha bihumurije tukaba tubashimiye cyane ko mwateze amatwi tuboneho akanya ko gushimira abadufashije ku buhanga bw'ibyuma andreyade na fatuma karara arimasi makuru mwagejejweho na eugenie mukankusi nanjye edi rwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza nahera